iri ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mwabonye butandukana ni thomas kamirindi ubasuhuza ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo muri kenya bisi yarenze iteme igwa mu mugezi iyi mpanuka yahitanye abantu mirongo itatu na bane ibinyamakuru by'i nairobi byatangaje uyu munsi ko impanuka yabaye ejo nijoro bisi yavaga imeru yerekeza i mombasa yarenze iteme ihubuka metero mirongo ine zose igwa mu mugezi witwa niti hagati rwagati mu gihugu komiseri wa polisi y'intara ya taraka niti norbert komora wari aho impanuka yarayibereye yatangarije ibinyamakuru ko mu bantu mirongo itatu na bane bapfuye cumi na bane ari abagore abagabo cumi n'umunani n'abana babiri b'abakobwa yongeyeho ko batabaye n'abandi bantu b'inkomere cumi n'umwe ubu barimo bavurirwa mu bitaro komiseri komora yasobanuye ko bakeka ko impanuka ishobora kuba yaratewe n'ikibazo cya feri n'umuvuduko munini abapfa bazira impanuka z'imodoka bariyongera muri kenya muri iyi myaka leta ivuga ko mu mwaka ushize bari ibihumbi bine na magana atanu mirongo irindwi n'icyenda umubare wiyongereho cumi na batanu ku ijana ugereranije n'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'uburusiya sergei lavrov ari mu ruzinduko mu bihugu bitandukanye bya afurika sergei lavrov yabanje gusura misiri ejo ku cyumweru mu ijambo yavugiye imbere y'inama y'ibihugu by'abarabu ligue arab yatangaje ko uburusiya bushaka gukuraho perezida wa ukraine volodimir zelenski na guverinoma ye yagize ati dufite umugambi wo gufasha abaturage ba ukraine kwibohoza ubwabo ingoma y'igihugu cyabo tudashobora kwemera na gato ni ubwa mbere uburusiya bubyeruye ku mugaragaro kuva bwagaba intambara kuri ukraine mu kwezi kwa kabiri gushize minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'uburusiya yavuye i kayiro yerekeza muri congo brazzaville aho yaganiriye na perezida doni sasungeso mu muhezo arahava ajye muri uganda no muri etiyopiya mu nyandiko yatangaje mu binyamakuru bitandukanye byo muri ibi bihugu ari masura lavrov ashima afurika ko yanze gushyigikira uburengerazuba bw'isi burimo bushaka kuyitegeka uko bwishakiye nk'uko yabyivugiye mu magambo ye hagati aho perezida w'ubufaransa emmanuel macron nawe ari mu ruzinduko muri afurika yarutangiriye muri kameruni azarukomereza muri bena na gine bisaho muri myanmar ubutegetsi bwa gisirikare bwanyonze abantu bane b'impirimbanyi za demokarasi muri aba bantu bane bishwe harimo uwitwa piyo zehar taw w'imyaka mirongo ine n'umwe y'amavuko wahoze ari depite w'ishyaka national league for democracy ry'uwari umukuru w'igihugu aung san suki nawe uri muri gereza umugore wa zehartaw yatangarije ibigo ntaramakuru bitandukanye ko leta yanze kubashyikiriza imirambo yabo abishwe bose uko ari bane baburanishijwe mu ibanga rikomeye cyane mu kwezi kwa mbere n'ukwa kane muri uyu mwaka inkiko z'abahamije ibyaha by'iterabwoba zivuga ko ryari rigamije kwivugana bamwe mu bategetsi ba gisirikari bakoze kudeta mu kwezi kwa kabiri mu mwaka ushize abatavuga rumwe na leta ya Myanmar bakorera mu mahanga bemeza ko ibi byaha ari ibihimbano kandi ko kunyonga abaharanira demokarasi ari uburyo bwo gutera ubwoba abaturage kugira ngo badatinyuka guhangara ingoma ya gisirikare amahanga arimo umuryango w'abibumbye imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu leta zunze ubumwe za amerika ubufaransa n'ubuyapani bamaganiye kure igikorwa cya leta ya myanmar cyo kunyonga abantu ibaziza gusa uburenganzira bwabo bw'ibanze bwo kwisanzura ni ubwa mbere abantu banyonzwe muri myanmar muri iyi myaka hafi mirongo itanu ishize uretse izi mpirimbanyi enye abandi bantu barenga ijana nabo bakatiwe urwo gupfa nyuma ya kudeta baracyategereje ikizakurikiraho naho abaguye mu mvururu zakurikiye kudeta bararenga ibihumbi bibiri nk'uko abatavuga rumwe na leta babivuga ayo rero yari amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo nshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda muradukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe guhera ejo bundi kuwa kane w'iki cyumweru leta y'u Burundi izatangira gahunda yo gukingira ibitungwa byose mu gihugu indwara yo mu bwoko bwa rift ubu turiko turavugana hari incanco zigiye kushika twiteze yuko ku munsi wa kane ziba zashitse uyu ni minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi w'u Burundi Deo Guide Rurema naho komisiyo y'ububanyi n'amahanga ya sena ya leta zunze ubumwe za amerika irashaka ko umubano n'u rwanda usubirwamo igomaho ni mu murwa mukuru w'intara ya kivu ya ruguru ejo abaturage bakoze imyigaragambyo yo kwamagana imikorere ya monusco izi ni ingingo z'ingenzi z'amakuru twayabateguriye arambuye ni mu kanya gato cyane ntimujye kure rero muri kumwe na thomas kamirindi amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu burundi ejo bundi kuwa kane leta izatangira gahunda yo gukingira amatungo yose mu gihugu indwara yo mu bwoko bwa rift ibindi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu eloge wirika neza uri i nairobi muri kenya umurwa mukuru w'ubutunzi bujumbura niho habereye umubonano hagati y'abashikiranganji babiri ujejwe amagara y'abantu hamwe na mugenzi we ajejwe uburimyi n'ubworozi bari kumwe n'umurwi w'igihugu ujejwe kurwanya inyonko yo mu kiyaya ca rift yaradutse mu burundi kuva mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka batangaje ko hagiye kujaho vyihuse komite mu makomine n'intara zizoraba zikongera zikagenzura ibijanye no kubaga amacuniro atazoba yemewe n'izo komite ntazemererwa gukora umurwi w'igihugu ujejwe kurwanya iyo ngwara urongowe n'umushikiranganji w'intwara yo hagati mu gihugu niwo wonyene uzobazwa ivyerekeye ukubaga mu gihugu cose uwo murwi wemeza ko kuva ku minsi ya kane n'iya gatanu mu ndwi iheze hatanguye igikorwa co gucanca inka mu ntara za ngozi na karuzi mu buraruko na hagati na hagati hashira ubuseruko hamaze kuronswa urucanco inka zirenga igihumbi incanco zibanze zageragejwe mu ntara ya karusi na ngozi ku nka amajana ane na mirongo umunani n'imwe ngozi hamwe no ku nka amajana atandatu na mirongo itanu ikarusi byagenze neza kandi gushika uno munsi atangorane zibonekeza kuri izo nka zacanshwe Deogide Rurema umushikiranganji ajejwe uburimyi n'ubworozi yabwiye abamenyeshamakuru Bujumbura ko kuva ku munsi wa kane w'indwi hazotangura gucanshwa inka mu gihugu cose ubu turiko turavugana hari incanco zigiye kushika twiteze yuko ku munsi wa kane ziba zashitse aha naro tugaca rutumirira abahinga bo mu gisata c'ubworozi n'abahinga bajejwe bari mu gisata kijejwe amagara y'abantu ko boce bashiraho integuro nyezina no gutegura ibikoresho kugira ngo izo canco zishitse tuce tubandanya mu gihugu cose tukingira ivyo bitungwa umushanganji rurema jejwe uburimyi n'ubworozi mu burundi yemeza ko ubwoko bw'urucanco rwatoranijwe atangaruka n'imwe mbi rufise ku nka haba no kuzifise amezi urucanco twafashe n'urucanco rucancwa ibitungwa byose haba ibifise amezi imfizi cangwe inyana bivuga rero yuko igitungwa gicancwe cerekana ko kitagwaye haheze iminsi ndwi nubwo izo ncanco leta yamaze gutangura kuzitera ikongera igasezeranya ko hagiye gukorwa isekeza mu gihugu cose imenyesha ko ikeneye uburyo butari buke nayo mpamvu yashyizeho inimero ya konti abafasha igihugu bazocisha ku buryo tugiye gushiraho inimero ya konti yo kwegeranirizamwo amahera azokora muri iki gikorwa tukaba rero tugiye kuzoca tuyimenyesha abo dufashanya mu iterambere kugira ngo tugire urunani tugende twese turi hamwe gutyo byorohe gukinga iki kiza no kuramira abenegihugu mu bijanye no gusubira gufungura inyama ukuri kwamye mu ndwi iheze oni yahaye leta y'uburundi amafaranga agera ku miliyoni y'amadolari y'abanyamerika azofasha mu bijanye no kurindira ndagataji iyo ndwara yo mu kiyaca ya Rift ukarihiza ubwenge abaganga b'ibitungwa no kuraba ko ibitungwa vyanduye vyovurwa nk'uko Antoine Lomonier ajejwe ukumenyesha amakuru mu ishami ry'igisata ca ONU kijejwe gutabarana mu Burundi OCHA yabwijwe rya Amerika mu butumwa bwanditse kuva mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka haradutse inyonko y'ibitungwa mu Burundi yatanguriye mu ntara z'uburaruko bushira ubuseruko imbere yo kurandagata mu gihugu cose kuva ico gihe leta yahagaritse kubaga haba ku macuniro n'abantu ku giti cabo hamwe no gucuruza inyama cane cane iz'inka umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu mu ndwi iheze yari yasavye bagenzi be begwa n'ico kibazo gukora ibishoboka vyose kugira haboneke umuti vuba bwango gervin de yakobo ca yavuze ko ubu ingaruka ari nyinshi ku miryango asigura ko ibiciro vy'inyama z'inkoko amafi n'indagara vyo mu kiyaga tanganyika biguma vyiyongera rwose yongera ko ko hamwe iki kibazo kitotorerwa umuti ingurube zo zishobora guhera mu gihugu yihweje umuvuduko zibarwako kugeza ubu ingwara y'inyonko yo mu kiyaga ca rift imaze guhitana inka zirenga amajana ane ku zirenga amajana icenda zanduye mu gihe impene n'intama zanduye zababa amajana atandatu na mirongo itanu hakaba hapfuye zirenga amajana abiri nk'uko ibiharuro vy'ubushikiranganji bujejwe burimyi n'ubworozi bivyerekana iyo ngwara ibangamiye rwose intara cumi na zitatu ku icumi n'umunani zigize uburundi eroje burikaneza ijwi rya amerika mu mujyi wa goma umurwa mukuru w'intara ya kivu ya ruguru ni mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo abaturage baraye bakoze imyigaragambyo yo kwamagana ingabo z'amahoro z'umuryango w'abibumbye zizwi nk'umutwe wa monusco bashaka ko zibavira mu gihugu cyabo kuko bavuga ko zitarinda umutekano wabo umunyamakuru w'ijwi rya amerika temistocle mutijima yarabikurikiranye aratubwira uko monusco yitwaye muri icyo kibazo ubuyobozi bw'umutwe w'ingabo za loni zishinzwe kugarura amahoro muri congo monusco bwamaganye icyo bwise igitero cyagabwe n'abigaragambya ku biro byabo byo mu mujyi wa goma mu burasirazuba bwa congo itangazo rigenewe abanyamakuru ubuyobozi bwa monisco bwashyize ahagaragara ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere riravuga ko uyu mutwe w'ingabo wamagana wivuye inyuma igitero cyagabwe n'abo wita itsinda ry'abasahuzi bitwikiriye imyigaragambyo yari yabujijwe n'ubuyobozi bw'umujyi wa goma monisco ikavuga ko ihangayikishijwe cyane n'iki gikorwa ndengakamere kije gikurikira imvugo zibiba urwango n'iterabwoba ryeruye byibasira umuryango w'abibumbye byakwirakwizwaga n'abantu ku giti cyabo cyangwa amatsinda y'abantu ubuyobozi bw'umutwe w'ingabo zishinzwe kubungabunga amahoro muri Kongo buributsa ko ibiro byawo ari ntavogerwa hagendewe ku masezerano Loni ifitanye na leta ya Kongo ndetse no ku mahame mpuzamahanga yerekeranye n'uburenganzira n'ubudahangarwa by'umuryango w'abibumbye yo mu igihumbi magana cyenda mirongo ine na gatandatu Bwana Kasimu Dianye umuyobozi wungirije ushinzwe ibikorwa bya MONUSCO muri iri tangazo yahamagariye abaturage gutuza no kwifata ati ntabwo ari mu kavuyo n'urujijo cyangwa se amacakubiri tuzateramo intambwe tuganisha ku ituze n'amahoro arambye muri iri tangazo ubuyobozi bwa monisco bugahamagarira abategetsi ba kongo abanyapolitiki n'imiryango ya sosiyete sivile kwamagana ibyo bikorwa by'ubusahuzi mu bategetsi ba kongo bafashe iya mbere mu kwamagana ibi bikorwa harimo n'umuvugizi wa leta ya kongo bwana patrick muyaya abinyujije ku rubuga rwa twitter bwana muyaya yijeje ko abagize uruhare muri ibi bikorwa bazakurikiranwa kandi bakabihanirwa by'intangarugero imyigaragambyo yo kwamagana ingabo za loni muri congo ije mu gihe uyu mutwe w'ingabo warimo gufatanya n'igisirikare cya leta mu guhangana n'imitwe yitwaje intwaro muri kivu ya ruguru na ituri by'umwihariko monisco yafatanyije na frdc mu guhangana n'ibitero bya m makumyabiri na gatatu byongeye kubura kuva mu kwa gatatu k'uyu mwaka nyamara umuyobozi wa monisco ari nawe ntumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru wa loni madame bintu keita mu mpera z'ukwezi gushize kwa gatandatu imbere y'akanama ka loni gashinzwe amahoro n'umutekano yatangaje ko m makumyabiri na gatatu irimo yitwara nk'igisirikare gisanzwe gifite intwaro zikomeye kurusha iz'imitwe y'inyeshyamba isanzwe yasobanuye ko uyu mutwe ufite intwaro zirasa kure zirimo n'izihanura indege ni amagambo atarakiriwe neza ku ruhande rwa bamwe mu banyapolitiki n'abagize imiryango ya sosiyete sivile ku ruhande rwa kongo bafashe ibi nko kunanirwa ku ruhande rw'izi ngabo za loni zimaze imyaka isaga makumyabiri muri kongo mu ruzinduko aheruka kugirira mu mijyi ya Goma na Bukavu hombi ho mu burasirazuba bwa Kongo hagati muri uku kwezi kwa karindwi bwana Bahati Rukwebo Modeste perezida wa Sena ya Kongo imbere y'imbaga y'abaturage yasabye ko MONUSCO yazinga utwayo ikava muri Kongo kuko itashoboye kugarura amahoro mu myaka makumyabiri n'ibiri hamaze uyu mutegetsi yagize ati natwe ubwacu tuzicungira amahoro umutekano n'ubusugire by'igihugu cyacu muri repubulika ya demokarasi ya kongo habarurirwa abasirikare bibumbiye mu mutwe wa loni bagera hafi ku bihumbi makumyabiri bakorera ahanini mu ntara za kivu ya ruguru n'iyepfo ndetse na ituri radiyo ijwi rya amerika imiryango irenga ibihumbi bibiri na magana umunani iba muri karitsiye gasenyi hafi y'ingoro y'umukuru w'igihugu cy'u burundi ni muri komine mutimbuzi y'intara ya bujumbura iranenga imikorere ya komisiyo ishinzwe kwiga uko bazimurwa inkuru ya radiyo ijwi ry'amerika yifashishije abakunzi bayo mu burundi turayisomerwa na thierrive ndayishimiye uri i kigali mu rwanda ikiringo kingana n'imyaka igera kuri ine kirarangiye abo banyagihugu bo ku mutumba gasenyi uri mu buraruko bw'ikirimba c'umukuru w'igihugu basabwa kuhava abagahabwa umuzibukiro kuva ku munsi wa gatatu w'inondwi bavuga ko baguye mu gahundwe barose urwandiko ruvuga ibitandukanye n'iby'umugwi washinzwe kugira wige ico kibazo c'ababa muri ako gace ka komine mutimbuzi uriko urakora umushingwamanza emmanuel niyongabo aserukira abafise amatongo ku mutumba gasenyi mu kiganiro yahaye abakunzi b'ijwi ry'amerika atangazwa n'ingene urwandiko rw'umukuru w'igihugu ko ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatanu ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'umwe rwatanga intumbero nyayo rwari rwaranyegejwe mwavyirikiye uko rivuga ntirivuga gutanga umuzibukiro kugira ngo abantu bagende rivuga gutunganya ikibanza hakaboneka amaparsele abenegihugu bajamwo n'amaparsele leta izokoreramwo n'ibisanzwe viabilisation par integration mu kinyamazuru bakahatunganya bakahaca amabarabara hakaboneka ivuriro hakaboneka haboneka isoko hakaboneka n'amashure hanyuma bagaca bahashira intumbero y'ukuhubaka neza amazu meza meza abereye ikibanza gikorerwamo na nyancubahiro umukuru w'igihugu ibyo bibaye nyuma y'indwi imwe gusa umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta akuriye inkoni ku gishitsi imiryango iba ngaho mu gasenyi kwitegerezwa kuva hafi y'ikirimba c'umukuru w'igihugu ikaronswa imizibukiro prosper ntawugwamiye yabishikirije mu kiganiro c'abavugizi b'inzego cabereye ku mugwa mukuru w'intara ya ngozi mu buraruko bw'uburundi hariho ahandi rero ijana na mirongo itandatu babujije kubaka kuko leta yakeneye nkabamo rero n'akaryo mbere kubwira bajya abantu baguma bubaka kugira ngo bazotererwa aserera mu nyuma cyane ntihagira ko baha umuzibukiro babaha menshi bumve ko bari kubakora biciye ku biri n'amategeko umugwi wa gatatu ni amatongo ari haruguru ya rijya barabara abakunda kuhaca hajya naho leta irakeneye ku mvo z'umutekano w'ikirimba c'umukuru w'igihugu kuko murazi yuko ni nk'urugo urugo rugira umutwe igihugu naco kigira umutwe ni nyiri cubahiro umukuru w'igihugu murumva yuko ikirimba akorera ko gitegereza
iyo miryango iraranira buca yitezwe kwirukanwa ku ngufu ifatiye ku rwandiko yaraye igunduye mu biro by'ikirimba c'umukuru w'igihugu ifise amakenga menshi tukaza tumva batubwira ngo tugira tubaho umuzibukiro mugende none ko ivyo batubwira bitajanye n'intumbero irikete ritanga kandi nyene gutanga itegeko ryo gutunganya aha hantu ari nawe yabahaye iyo ntumbero twibajije tuti uwo hoba hariho uwundi muntu yoba aca iruhande atanga izindi ntumbero zitajanye n'ibi akaba hari byoba bibabaje cane nta kindi baba ku mutumba wa gasenyi basaba umugwi washinzwe kugira ngo batunganirize atari ukwisunga urwandiko rwo mu biro by'umukuru w'igihugu nk'uko ubaserukira yabishikirije mu kiganiro yahaye abakunzi b'ijwi ry'amerika iruhande y'iyo miryango irenga amajana abiri na mirongo umunani iba ku mutumba wa gasenyi uri mu buraruko bw'ikirimba c'umukuru w'igihugu begwa n'ico kibazo c'amatati y'amatongo hari n'iyindi miryango yidoga ko yabujijwe n'abasirikare bacungera ikirimba c'umukuru w'igihugu kubandanya yubaka iyo miryango igera ku majana indwi iherereye mu buraruko bw'ico kirimba ku mutumba wa karama ya kabiri muri zone nyambuye ya komini sare iyo miryango nayo nyene irarahira ikarengwa ko itarota iva kuri uwo mutumba itarose icanditswe gitomora neza kazoza kayo
ijwi ry'amerika ku bufatanye na flash tv yo mu rwanda izajya bagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru ya saa kumi n'imwe n'igice no kuwa kane saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba kuri flash tv mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo facebook na youtube kuri radiyo yacu voa turabarangitse
muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda umuyobozi wa komisiyo y'ububanyi n'amahanga ya sena ya leta zunze ubumwe za amerika senateri robert menendez arasaba minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cye gusubiramo politiki y'igihugu ku rwanda mugenzi wacu temistopule mutijima aragarutse yadusomeye ibikubiye muri iyi barwa ya senateri menendez senateri robert menendez muri iyi baruwa yasabye ko kubera ibirego u rwanda rushinjwa byo kongera gufasha umutwe wa m makumyabiri na gatatu no kohereza ingabo zarwo muri congo leta zunze ubumwe za amerika yahagarika kongera kwakira abategetsi mu nzego za gisirikare n'iza gisiviri b'u rwanda muri gahunda y'amahugurwa mpuzamahanga mu by'uburezi n'ibya gisirikare cyo kimwe n'izindi gahunda z'ubufasha bwa gisirikare ku rwanda uyu musenateri yaburiye ko mu gihe politiki y'inkunga ku rwanda itaravugururwa ngo minisiteri y'ububanyi n'amahanga ibimenyeshe komisiyo akuriye ateganya kwigana ubushishozi no gutambamira itangwa ry'inkunga ya gisirikare igenerwa u rwanda binyuze mu nteko nshingamategeko y'amerika ahereye kuri miliyoni z'amadolari zitangwa ku basirikare bari mu butumwa bwo kubungabunga amahoro bwana menendez aragaragaza impungenge ko inkunga ya amerika ku gisirikare cy'u rwanda mu gihe rufite ingabo muri congo rukanashyigikira inyeshyamba zishinjwa kwica abasivili n'abasirikare ba loni yabonwa nk'aho amerika ishyigikiye ibikorwa nk'ibyo ati leta zunze ubumwe za amerika ntiyakomeza gushyigikira leta y'u rwanda mu bikorwa byo kubungabunga amahoro mu bice bimwe bya afurika ngo irebe hirya mu gihe rufashe inyeshyamba rukanateza imvururu mu bindi bice by'uyu mugabane uyu mukuru wa komisiyo y'ububanyi n'amahanga muri sena ya amerika aravuga ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'umwe leta zunze ubumwe za amerika yateye u rwanda inkunga isaga miliyoni ijana na mirongo ine na zirindwi z'amadolari ndetse mu ngengo y'imari ya bibiri na makumyabiri n'itatu icyo gihugu giteganya izindi miliyoni ijana na mirongo ine n'eshanu bikigira umuterankunga mukuru wa leta y'u rwanda muri iyi baruwa kandi senateri menendez agendeye ku kibazo cya rusesabagina arasaba ko bitewe n'imyitwarire y'ubutegetsi bw'u rwanda yo kwibasira abaturage ba amerika ku nama zigirwa abakorera ingendo mu bindi bihugu ku bw'umutekano wabo u rwanda rwavanwa ku rwego rwa mbere ruriho ubu rugashyirwa ku rwego rwa gatatu rw'ibihugu aho umutekano w'abanyamerika utizewe aho hakongerwamo inyuguti d isobanuye ko mu rwanda hari ibyago byo kuba bafungwa binyuranyije n'amategeko uyu musenateri arashima iteka ryo ku itariki ya cumi n'icyenda y'uku kwezi ritegeka kongera umuhate mu bikorwa byo gucyura abaturage ba amerika bafashwe bugwate n'abafunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko agashima igikorwa cya minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya amerika cyo mu kwa gatanu k'uyu mwaka cyemeza ko rusesabagina afunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko bityo agasaba minisiteri y'ububanyi n'amahanga gusobanura niba paul rusesabagina nk'umuturage wemewe wa amerika uba ufungiye mu rwanda nawe ari mu barebwa n'iri teka senateri menendez muri iyi baruwa aranagaragaza impungenge atewe n'uko leta y'u rwanda ikomeza kwica nkana amahame ya demokarasi n'ay'uburenganzira bwa muntu ku ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu bwana menendez aratanga ingero z'amaraporo anyuranye y'imiryango mpuzamahanga irimo na human rights watch agaragaza ko uburenganzira bwa muntu mu rwanda butifashe neza na gato aya arimo raporo iheruka ya human rights watch ishinja leta y'u rwanda gufunga kurigisa cyangwa kwica abagerageje kuzamura ijwi riyinenga no gufunga abanyamakuru bigenga aho kuva mu ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda kugeza ubu abagera kuri mirongo itatu na babiri bafunzwe senateri menendez akavuga ko uretse n'imbere mu gihugu leta y'u rwanda ishinjwa mu buryo bwizewe kwibasira abatavuga rumwe nayo baba mu bihugu by'amahanga nk'aho abanenga perezida kagame ku mugaragaro bagiye bicirwa mu bihugu nka afurika y'epfo mozambike kenya na uganda ndetse muri uku kwezi kwa karindwi umunyarwanda utavuga rumwe n'ubutegetsi yishwe arasiwe muri mozambike n'abantu batazwi aha akavuga ko igihugu cya afurika y'epfo cyo kimwe n'inzego zishinzwe iyubahirizwa ry'amategeko mu bihugu by'ubwongereza n'ububirigi zagiye zitanga imiburo ko perezida kagame arimo kwibasira abatavuga rumwe nawe baba muri ibyo bihugu senateri menendez avuga ko ibihugu bya suwede na afurika y'epfo byageze n'aho byirukana abadiporomate b'u rwanda kubera ibikorwa by'ubutasi ku batavuga rumwe n'ubutegetsi baba mu buhungiro muri iyi baruwa senateri robert menendez aravugamo ko raporo nshya zishinja ubutegetsi bw'u rwanda ibikorwa nk'ibyo byo guhiga bukware no gutoteza abatavuga rumwe nabwo babuhunze zikomeza kwiyongera agatanga urugero rwa raporo y'ikigo cy'ubushakashatsi cyo muri canada citizen lab yo mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka yashyize u rwanda ku rutonde rw'ibihugu ku isi bikora ikandamiza nyambukiranyamipaka hakaza kandi raporo y'umuryango freedom house yo mu kwezi kwa gatandatu ishyira u rwanda ku rutonde rumwe n'uburusiya ubushinwa irani misiri na arabiya sawudite nk'ibihugu bya mbere bifite abakozi benshi babyo bashinzwe guhiga bukware no kubuza amahwemo abatavuga rumwe nabyo hirya no hino ku isi kugeza no muri amerika senateri robert menendez avuga ko yatunguwe no kubona mu kwa gatanu k'uyu mwaka igihe minisiteri y'ububanyi n'amahanga i washington yemezaga umwanzuro w'uko rusesabagina yafunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko ambasade y'amerika i kigali yarashyize ku rubuga rwayo rwa twitter ifoto y'umugaba w'ingabo za amerika ku mugabane wa afurika n'umuyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa bya ambasade i kigali bari kumwe na perezida kagame ndetse n'abategetsi bakuru mu gisirikare cy'u rwanda senateri menendez ati uku kwivuguruza guteje ikibazo kandi gukomeje kuranga politiki ku rwanda igenda inyuranya n'inyungu ndetse n'indangagaciro bya leta zunze ubumwe za amerika bwana robert menendez avuga ko mu mezi make ashize minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya amerika yafatiye ibihano izindi leta zishinjwa guhonyora uburenganzira bwa muntu no kwibasira abatavuga rumwe nazo mu bihugu by'amahanga nyamara u rwanda rwo igihugu rukumbi cy'amahanga ku isi gifunze binyuranyije n'amategeko umuturage wa amerika kiracyakomeje gufatwa nk'umufatanyabikorwa n'umunywanyi wayo ati ndasaba ibisobanuro ku cyo minisiteri y'ububanyi n'amahanga irimo gukora mu guhagarika ibikorwa bya leta y'u rwanda byo kwibasira abatavuga rumwe nayo ndetse n'abantu ku giti cyabo batuye muri amerika n'ahandi tangito Clamutijima urakoze ni wowe udushoreje aya makuru yo muri aka kanya inshuti zacu mbibutse ko muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda maze rero mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro murakarama
kizobacataye umugore n'abana ngo gishaka